mubandanye kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa cumi na rimwe muri bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe na jewe diana ninahazwe ndongoye ivyo biganiro ibanki nkuru y'igihugu mu burundi brb igabisha bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro barenga ku mategeko bahawe ishirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mvamakungu ku biciro bitandukanye n'ivyashinzwe n'ibanki ya Republika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi ariyo code penal uyu ni prosper ngendanganya ajeje igenzura ry'amafaranga no kwirinda ko ata agaciro muri brb avuga ko abacuruza amafaranga y'agaciro bazorenga ku mategeko y'iyo banki bagiye kuza barahanwa hisunzwe amategeko ahana inkozi z'ibibi mu burundi ido nido y'iyo nkuru n'izindi tubafitiye ni mu kanya ariko imbere yo kuja ku ido nido y'iyo nkuru twari duciye ku masonga mugenzi wacu aloyize bigira imana abanza tubwire amakuru agezweho hirya nino ku isi mwaramutse aloyi muramutse diane haracabandanya ibivugwa mu matohoza muri leta z'ubumwe za amerika ukumviriza abafise ibyo bazi mu iperereza ririko rirakorwa kuri perezida donald trump wa amerika kwinjiye mu ndwi igira kabiri abandi bategetsi umunani bagizwe n'abakiri mu mirimo ndetse n'abayihozemwo bitezwe kwitaba ubutumire bwa komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'iperereza muri iyi ndwi uwo benshi bafise igishika cyo kumviriza ku munsi wa gatatu ni gordon sondland ambasaderi wa amerika mu muryango umwe bwa buraya mu byo yabwiye iyo komisiyo mu mwiherero sondland yavuze ko mu ntango z'ukwezi kw'icenda yigeze kuburira umwe mu bafasha ba perezida wa ukraine volodimir zelenski ko ashobora kutazoronswa imfashanyo za gisirikare yari akeneye kiretse ashikirije ku mugaragaro ko azotanguza amatohoza kuri joe biden iyo mpandaguhe trump yama yahakanye niyo abashingamateka b'abademokrate bariko barakorera ko kugira baronke ingene bamwagiriza ku munsi wa kabiri naho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe iperereza itekanya kumviriza jennifer williams umufasha wa visi perezida mike pence ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu hazokumvirizwa kandi liyetena colonel alexander vindman umuyobozi ajejwe ibibazo by'uburayi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano bose uko ari babiri barumvirije ikiganiro perezida trump yagiranye kuri telefone na perezida zelenski wa ukraine kandi baragaragaje amakenga ku byo trump yasabye perezida wa ukraine
washington ijwi ry'amerika umwe mu bari mu myiyerekano muri irake yarishwe abandi barenga mirongo itatu barakomereka ejo ku munsi w'imana mu mishamirano yadutse ku gitarurwa gikomeye ku murwa mukuru bagdade abiyerekana gushika ubu baramaze kwigarurira ibitarurwa bitari bibiri ku ruzi tigre bigana mu gace gacungerewe cyane karimwo inyubakwa za leta ya irake iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icumi biyamiriza ubushomeri kurya ibiturire vy'imonogoje hamwe n'ubutunzi butagabanganywa ku rugero rungana muri ico gihugu basaba leta yose kwitanga imihoho gushika ubu igipolisi cagirizwa ko kimaze kwica abantu barenga amajana atatu na mirongo ibiri abandi ibihumbi barakomereka igipolisi c'ubufaransa carahagaritse abari mu myiyerekano bitwa gilet jaune barenga amajana abiri na mirongo itanu mu gihugu cose ku munsi w'imana ejo ni mu gihe bariko bibuka umwaka wa mbere urangiye batanguje iyo myiyerekano abategetsi b'ubufaransa bavuga ko abantu ijana na mirongo irindwi na batatu bahagaritswe ku murwa mukuru pari honyene umushikiranganji w'ubufaransa ajejwe intwaro mu gihugu hagati christophe castane yabise, yabise inyererezi zaje kurwana n'abajejwe umutekano kandi babuza abanyagihugu kwikorera imirimo yabo abakoze imyerekano baraturiye imodokari zitari nke bongera batera amabuye abajejwe umutekano nabo babasubiza mu kubatera ivyuka bikoroza amosozi
washington ijwi ry'amerika muri afurika igisirikare cya burkina faso kiremeza ko cishe intagondwa zikora iterabwoba mirongo itatu na babiri mu bikorwa bya gisirikare byamaze iminsi ibiri mu buraruko bw'igihugu bwasinzikajwe n'ibitero by'iterabwoba iri tangazo rije inyuma y'iminsi habaye igitero gikomeye mu buseruko cegetswe ku bakora iterabwoba bishe abantu bashika mirongo itatu na batanu bari mu miduga y'isosiyete somafo y'abanyekanada icukura ubutare muri ico gihugu muri rusangi ibitero vyitirirwa imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri al qaida bimaze guhitana abantu bashika ku majana indwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abandi bantu bashika ibihumbi amajana atanu barataye ingo zabo nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu oni
washington ijwi ry'amerika muri bolivia perezida w'ico gihugu w'imfata kibanza janine agnes yatangaje ejo ku munsi w'imana ko agiye gutuma ko amatora n'ingoga bwa vuba mu gihe ibihugu igihugu kitara- kitaratekana mu gihe ubutegetsi hamwe n'uwabuhoze ko evo morales bacagirizanya nta kirangamisi yatanze ariko avuga ko amatangazo ari imbere atumbereye kugarukana icizere cya demokarasi muri ico gihugu yimirije kuva ku munsi wa kabiri abanywanyi b'uwahoze ari perezida bama mu myiyerekano buri munsi ku murwa mukuru la paz ibarabara rihuza umurwa mukuru n'ubuseruko bw'igihugu ryarugawe ni naho hava ivyimburwa vyinshi bigaburira umurwa mukuru
Aloise Bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje no kudushikiriza inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika tubibutse ko isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari ni mu kanya isasi nongere ndabahe gakeye n'ikaze mu makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere mu burundi aho abadandaza amafaranga y'agaciro muri ico gihugu batubahiriza ibiciro vy'ibanki nkuru y'igihugu brb banque de la république du burundi bagiye kuza barafatwa nk'abahungabanya umutekano w'igihugu iyo banki inagabisha abarundi n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'ico gihugu hakoreshejwe amafaranga y'agaciro idonido na mugenzi wacu i nairobi muri kenya eloge wirikaneza ibanki nkuru ya repubulika y'uburundi brb isigura ko itegeko rishasha rigenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro muri ico gihugu ritubahirizwa n'amazu akora urwo rudandazwa ryashinzwe kuwa cumi na gatandatu ukwezi kw'icenda uyu mwaka kuri uyu wa gatanu prosper ngendanganya umuyobozi ajejwe igenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko ata agaciro yagarutse kuri tumwe mu tunenge iyo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura biribonekeza ko amashyirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi ku munsi ni banki repubulika y'u Burundi igitangaje nuko ivyo babirengako mu gihe ku bwinjiriro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nk'uko bitegekanijwe ni banki inkuru y'igihugu amashyirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu hakoresha nk'uko bikwiye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa vyayo ariyo logiciel birex butangwa ni banki repubulika y'u Burundi haracibonekeza abagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu batabiherewe uburenganzira na banki repubulika y'u Burundi ariko amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ntaco ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandurwe n'imizi bwana ngendanganya yanavuze ibihano birindiriye abadakurikiza itegeko rya brb yemeza ko ubu bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi ubuyobozi bw'ibanki repubulika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano kuri iyo mvu ishyirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mvamakungu ku biciro bitandukanye n'ivyashinzwe n'ibanki ya repubulika y'u burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanavyaha c'uburundi ariyo code penal amashirahamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa vyayo butangwa na banki ya repubulika y'u burundi ariyo burex agiye gufatirwa ingingo mu maguru masha abenegihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mvamakungu mu mashirahamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashini rwerekana neza ibijanye n'ubwo buguzi haribukijwe ko haba ku barundi canke ku banyamahanga bose kizira kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu burundi hakoreshejwe amafaranga mvamakungu uwuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u burundi itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ya repubulika y'u burundi rivuga ko amazu adandaza amafaranga y'agaciro atemerewe kuja hejuru y'ibice cumi na bitanu vy'inyungu ibindi bishasha ni uko ingenzi zinjira canke zisohoka uburundi zifise amafaranga angana n'ayarenga ibihumbi icumi vy'amadolari y'abanyamerika canke ibihumbi amajana abiri vy'amafaranga y'amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori haraheze amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu burundi na cane cane amadolari y'abanyamerika abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma abura canke azimba rwose bari mu murongo w'abansi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu burundi kandi ibintu biriko birayangara mbere abavunjayi barenga mirongo itatu baratawe muri yompi n'igipolisi hamwe n'iperereza mu kwezi kw'icenda hagati uwutwara ishirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacarashikiriza kuri ibi bitangazwa na brb ariko mu minsi iheze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we na bagenzi we bamenyesheje kuri itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ribatuma bakora bahomba eroje wurikaneza ijwi rya amerika eroje wurikaneza arakenuye iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda naho amezi atatu ararumanye ben rutabana umwe mu bayobozi b'umugambwe rnc awuriwe irengero mushiki wiwe adeline rwigara avugana na mugenzi wacu venuste nshimiyimana mu biro vy'ejo rya amerika i londres mu bwongereza yamubwiye ko azaba afise musaza we madame adeline rwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi rya amerika
ndabashuhuje namwe murakoze hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu ben rutabana aburiwe irengero niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we diane rutabana ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka none hari amakuru ye mwaba mufite amakuru ye ntayo mfite amakuru mfite nayo nzi ko kubwiye gufashwa n'imana ari muzima ko tuzamubona ariko mu by'umubiri ntayo mfite none se ayo makuru wizeye yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he nyakura kuko icya mbere n'imana nizeye icya kabiri abayobozi ba renise bazi neza yuko tuzi ko ari bo bamufite ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe barabushinzwe bagomba kumutwereka nta cyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo bigitangira nandikiranye nabo none se uvugana nabo bakubwiye ngo iki ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa cumi nandikiye nashakishije inomero ya kayumba nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye benjamin rutabana arimo ndarimubaza ntihashize ukwezi tumubuze ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko hashize ukwezi tumubuze nti mbese ari hehe kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose y'uko baba bazi aho ari abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka kayumba nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye kuko ntabwo yongeye kumvugisha ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje uretse uwo kayumba nyamwasa nta wundi muntu wo mu ishyaka rya rnc wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka usibye no kumpamagara ntawampamagaye usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite umufasha we n'abana be ntawigeze abavugisha muri bo ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi umudamu witwa charlotte mukankusi hari umuntu yatumye umuntu do confiance donc umuntu wizewe kuri we amutuma ngo ntibambwire ngo singire ubwoba ngo nshatse ngo bazamuha tukavugana ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari ntavuga nti bakaba baza aho ari umufasha we akaba ataramuvugisha abavandimwe be tukaba tutaramuvugisha abana be ibyo bintu bishoboka biti ubwo nibwo rero n'abatumyeho bose nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba benjamin rutabana muzayabazwa hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza ariko ni ikinamico barimo kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye cyane cyane ku mufasha we n'abana be ku bavandimwe bacu bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye ntaki nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose ntabwo ibyo mbishidikanyaho madamu adeline rwigara ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'amerika murakoze
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika ubu naho ni wa mwanya w'imikino na siporo duhera mu rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yahuye n'intare z'indahangarwa za kameruni ni mu rwego rw'imikino y'amajonjora mu itsinda rya gatandatu mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe uyu mukino w'umunsi wa kabiri w'imikino muri iri tsinda wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo urangira kameruni itsinze u rwanda igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku nota mirongo irindwi y'umukino gitsinzwe na muminga maleu ibi byatumye u rwanda rurangiza imikino ibiri ya mbere nta nota nta n'igitego bamwe mu bakunzi abakunzi ba ruhago bakaba binubira ko Ernest Sugira rutahizamu w'ikipe y'igihugu atigeze ahamagarwa kubera ibihano yafatiwe n'ikipe ya APRFC ku wa kane w'icyumweru gishize imaputo muri Mozambique ikipe ya Mozambique yari yatsinze u Rwanda ibitego bibiri ku busa muri iri tsinda rya gatandatu uyu munsi wa mbere hateganyijwe umukino uza guhuza Cap Verde na Mozambique kugeza ubu ikipe ya mbere muri iri tsinda nyuma y'umunsi wa kabiri ni Kameruni ifite amanota ane ku mwanya wa kabiri turasanga Mozambique ifite amanota atatu Cap Verde iza ku mwanya wa gatatu n'inota rimwe hanyuma u rwanda rukaza ku mwanya wa kane n'uwa nyuma rukaba rufite zeru n'umwenda w'ibitego bitatu tukiri umupira w'amaguru ku wa gatanu w'icyumweru gishize kuri stade ya kigali i nyamirambo habereye umukino wa gicuti hagati ya rayon siporo na gasogi united rayon siporo yanaboneyeho kwerekana imyambaro mishya abakinnyi bayo bazajya baserukana no kumurika igishushanyo mbonera cya stade bifuza kubaka uyu mukino warangiye rayon siporo itsinze gasogi united ibitego bitatu kuri kimwe kuba umukino warakererwa yanezerereweho amasaha agera kuri abiri mbere yo gutangira ngo ni imwe mu mpamvu zatumye gasogi united ititwara neza twumve umutoza wungirije ariwe maurice nshimiyimana mu mukino twari twiteguye ariko twaje kuwukina tumeze nk'aho hatigeze habamo organizasiyo kuko kugira ngo uze ku kibuga bakubwiye match saa kumi n'ebyiri abakinnyi abana baba bariye saa saa saba ugeze hafi saa mbiri utari watangira match amasaha abiri ni menshi iyo yongereye ku masaha ane cyangwa atanu biba bibaye amasaha arindwi so ngewe ku bwanjye nkurikije igihe twagereye hano n'igihe twamaze bamwe twari tumaze ku- kumera nk'aho match itakibaye kwa mu bitekerezo by'abantu perezida w'ikipe ya gasogi united charles kakoza yongeraho ko n'imisifurire itari shyashya Ah, wari umukino mwiza ndetse wabonaga ko ari match ifite ritime Ah, abahungu banjye badominiye premier mita kipe ya siporo barayidomina ndetse usibye ko kubura ma- marque de concentration byashobora ko mita ya mbere agomba kurangira Rayon siporo itsinzwe ibitego nka bibiri kuzamura ariko nanone hagiye habaho uburangare urabona nta gitego na kimwe Rayon siporo igeze itsinda kuko bagipropaye ni uburangare guhagarara nabi kw'abakinnyi rimwe na rimwe nta cya gitego cya mbere cya Rayon siporo kameme ni ibintu byo kurangara ntabwo umuntu ashobora gutera garince mufite mu gituza ikindi nabonye njyewe ubwanjye ntanakunze ni nivo y'imisifurire y'ino maki kuko wabonaga yuko ni maki yarimo tansiyo ashobora gutuma abakinnyi bakina nabi kubera imisifurire hagati aho shampiyona y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru izasubukurwa muri iki cyumweru hakinwa imikino y'umunsi wa cyenda yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda acakorerwa mu ngata na mugenzi we desire hatungimana ku yavugwa mu gisata c'imikino na siporo mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi rigeze ku ndwi ya cumi na kane kuri iyo ndwi umugwi wa egre noir ku kibuga cyawo complex peace park imakamba mu bumanuko bw'uburundi wirahiye flambo du centre yo mu ntara ya gitega mu kuyitsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri relier yatsinze olympic star y'imuyinga ibitsindo bibiri kuri kimwe burundi sport dynamic itsinda lydia ridic sport for africa igitsindo kimwe ku busa vitaro yatsinze bujumbura city ibitsindo bibiri kuri kimwe musonga tiwaba igitega ikaba yaranganije na kayanza united ubusa ku bundi nayo mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi rwahuza imigwi ibiri yo mu ntara ya ngozi ariyo mesaje ngozi na ngozi city ku kibuga urukundo ibuye muri komine ya mwumba rwarangiye iyo migwi inganije igitsindo kimwe ku kindi umumenyereza wa ngozi city umugwi uri mu kibanza cya nyuma kugeza uno munsi arashima inota rimwe bakuye imbere y'umugwi uri mu kibanza cya mbere akaba yizera ko ibintu bigiye guhinduka imana yashatse ko tugabura hanyuma abana banjye bagerageje bara- barakina barikuramo ubwoba burya byabaye nawe mwabibonye ndibaza yuko ubu baratangiye kumenyera ndibaza yuko ejo cyangwa ejo ikinogo turimo dushobora kuvamo uwo musanzwe urabona abakinnyi ufise baracari bato harajamwo na- n'ikintu ca experience Ubu ico ntaco ntawovyibagira mugabo ukuntu nabibonye ndabo- ndabona yuko mc batugomboye ku musegonde wa nyuma nabonye yuko byose birashoboka ubu urengeye kwitegura gusumba izindi mpande zikurikira inyuma y'urwo rukino ishyirahamwe ry'ibinyobwa burarudi rifata mu mugongo iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi primus league ryaciye riboneraho akaryo ko gutanga agashimwe ku mukinnyi yitwaye neza gusumba abandi muri kuno kwezi kurangiye idi museremu wa mesaje ngozi afise ibitsindo cumi mu nkino cumi na zine amaze gukina niwe yatahukanye ako gashimwe k'amafaranga ibihumbi majana abiri na mirongo itanu vy'amarundi uwo mukinyi akaba yamenyesheje ko bimuha inguvu zo kubandanya yitwara neza akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira azotware utundi dushimwe turi imbere binyeretse yuko icyambere na mbere ari intango nziza urabona ariko gashimwe ka mbere gatanzwe muri uku kwezi ndaryohewe cyane kuba yenda gatahukanye kaca kancira n'inzira yo kubandanya ndondera ubundi bushimwe bwose bushoboka nkongera nkanashimira n'imana yo yashobojeye gushu- kukaronka ikampa n'inguvu zo kugira ngo nshobore kugatsindira na karonka icyambere na mbere ndi determine ndafise intumbero fise intumbero yo kuba meri biteri urumva bisaba yuko buri match nshobora kurondera igore urumva ca ndondera nkabanza nkimenya amakarita yanje nkabanza nkahakorera ko nkakora ama individuel cyane cyane hafi y'igori kugira ngo ndebe ko nshobora kuza ndatsinda buri match ubushimwe bwose buruko burakinirwa ngaha muri iki gihugu ndabukeneye havuyemo bw'umuko cyane kuvuga aka kambere aka mbere ubundi bwose nzobana ndaburondera kuvuga birashoboka tukiri mu mupira w'amaguru kuri uno wa kabiri isaha icenda z'umuhingamo ku kibuga citiriwe intwari hazoca uwambaye hagati y'intamba mu rugamba n'umugwi wa maroc mu nkino ziri mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izoja mu gikombe ca afurika kizobera muri cameroon mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa mbere ibangi muri centre afrique ku bitsindo bibiri ku busa abakinnyi ba olivier niyungeko bategerezwa kwikosora muri urwo rukino ruzobahuza na maroc bitagenze uko amahirwe yo kuja muri cameroon azoba ariko aragenda desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
desire hatungimana kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico baterera mu kice ca mbere c'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo twashimire dushimire na fasil gebehu yegeranije amajwi yacu kuri mikro mwari kumwe na diane ninahazwe ndabikibanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo vyose turaza kongera mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere tubipfurije kugira indwi nziza
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
namwe mbaga muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend.